Amnesty International dhaabni mirga nama addunyaatiif falmu rakkoo namni Itoophiyaa keessa jiru jedhe keessumattuu naannoo Oromiyaatti hidhaa ijjeechaa fi humnaan baqachiisu jedheetiin waan ji'a hedduu keessatti akbar kum lamaaf kudhanii sagalee qorachaa bahee jedhe yoo tana fuul torbaatamaa caalu irratti addunyaatti gad baase mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kunin madaalawaa mitii jedha. Abaa'uuf kafaa'uun ammoo kunin rakkoo uummata ergeetti agumti xiqqaa tokko keessa gancessee baase malee rakkoon jirtu tana olii jedha. Muktar Jamaaliin nu erge.
Namoota soddomii sagal naannoo Oromiyaa keessatti dhimmoota garaagaraa irratti lubbuun isaanii harka qaamolee nageenyaatiitti bahan jedheetiin amnistii intarnaashinaal baase walabummaa irraa kan fagaatee fi dhugaa kan hin qabnedha jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama biiroo dhimmoota koominikeeshiniitii fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaatiin ibsa baaseetiin jira. Ibsa kanaanillee gabaasa amnistii intarnaashinaal akka hamaatitti qeeqe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bu'uurumarraa rakkoo walaba ta'aniitiin dhimma kana qorachuutu gabaasarraa mul'ata jedhu.
Karaa galtee ta'uun qoratanii dhiyaate miti. Kanaaf gabaasi mirga namoomaa irratti dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa ta'u naannoon Oromiyaa waa'ee dhimma mirga namoomaatiif dursa kennee kan hojjetu waan ta'eef gabaasni mirga namoomaa irratti dhiyaatu guutuu ta'ee dhiyaatee irratti hojjechuu karaa danda'amuun. Galtee karaa ta'uun qoratamuun utuu sarara jiru utuu hin qoratamin fedhii gartuu tokkoo kan duwwaa kan dhugoomse waan ta'eef fudhataman qabu irra deebi'aati qoradhaa jedhuu fi ergaa jedhu qaba jechuudha.
Amnistii Intarnaashinaal gabaasa kana qindeessuu keessatti qaamoleen aangawoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa akka deebii itti kennan yaalii guddaa taasisee deebii argachuu hin dandeenye jedha. Dhaloomaa kanaan wal qabatee gaafiin amnistiin mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessee jira jedhu dhugaa miti jechuudha.
Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee ibsuudhaan kanan ibsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma sana irratti waan gaafatamee deebii akka laatu godhame hin qabu.
Addi bilisummaa Oromootii fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo immoo tibba kana dhimmuma kanaan wal qabatee gabaasa waliin baasaniin gabaasni amnistii intarnaashinaal kuni rakkoo biyya keessa jiru xiqqaatullee kan hanga muraasa agarsiise ta'ullee kan waliin hin geenye jechuudhaan dubbatan rakkoon dhiittaa mirga dhala namaa hidhamuu ajjeefamuu fi hiraarfamuun. Hedduminaan guutuu Oromiyaatitti mul'ataatiin jira kan jedhe ibsi waloo kun sirnaan qoratamnaaniin kana caalayyuu waa hedduutu bahuu danda'a jedhu hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Ajjeechaan naannoo lolli jira jedhamee amnistiin irraa tuttuqee baha gujii fi dhiha gujii qofa osoo hin taane boorana dabalataa dhiha Oromiyaa. Godinaalee afurii fi akkasumas immoo Ilbaawur keessaa naannoo godina Beddellee kana dabalata. Kun hundi waan keessa seenamee ilaalamee miti.
Sababni namoonni kunniin lubbuun itti bahe mootummaan seera kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaarraa ugguruudhaaf adeemsa taasisu keessatti kanaaf olaantummaa seeraa kabachiise mootummaan kanaan himatamuun qabu kanneen jedhan jiru. Maal jettu isin kanarratti?
Biyya kamittuu lolli ni ta'a. Lolli ta'u kun immoo seera qaba. Lolli mataan isaayyuu rule of engagement kan jedhamu jechuudha. Qaama lolu wal lolutu wal lola malee kakawwee qabatee jiru isa kana sirna isaa qaba. Seera addunyaa irrattis dhorkamaadha siivilii irratti. Gama kamiiyyuu haa ta'u. Sababa seeran kabachiisaadhaan uummata dararanii saamu qabeenya barbadeessu jireenya uummata daaressuu ajjeesuu fuulduratti taalasuu kanneen isaadhaan mana hidhaa keessatti deddeebisanii mana hidhaa baay'ee dhiphaa keessatti uummatatti naqanii dararama guddaa gochuu uummati jireenya isaa qonnaa isaatti akkan bobba'ane dhorkuu kuni seera kabachiisuu jedhamee addunyaa irratti hin beekamu jechuudha.
Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaallee gama isaaniitiin qeeqni mootummaan Amnistii Intarnaashinaal gabaasa isaa dhugaa dhabsiisuudhaaf kaasaatiin hin jiru kuni kan fudhatama hin qabnee fi sirrii mitillee jedhu. Kanaaf ammoo ragaa kamiyyuu kan barbaachisu osoo hin ta'in hawaasni bakka jiru hunda dhala isaa ajjeefamee ofii awwaaleef ragaa dhallee jedhu Profeesar Maraaraan.
Du'ee eenyutu ajjeesee? Inni awwaalame akkamitti awwaalame yoo jenne saba barii saba kuma afurtama kuma shantamatu bahee awwaale. Dhoksaa miti. Warri du'an kun balii haadha qabu, abbaa qabu, obboleettii qabu, ilmoo qabu, gosa qabu hunda caalammoo. Waan of qabu miti jechuu kooti. Wanti ta'e kuni saba miiliyoonii shantamaa Oromoo duwwaan jechuu kooti. Haati teessee innaa ilma ishii mana hidhaa gaafachuu dhaqxee biddeena baattee bu'aa galtee reeffaa. karaa gubbaatti sharaadhaan maramee goodaatti gatame sabni bariija qaba gurras qaba ijas qaba waan akkasii kana haaluun barbaachisaa miti.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaa baaseen gabaasni Amnistii Intarnaashinaal dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhiyaatee fi yeroon gabaasni itti dhiyaateeyyuu biyyattii dhiphoo keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa uumuudhaaf kan kaayeffatedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa.
Fakkeenyuma agarsiistuu godhamee achirratti hidhame lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi foka sadi ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama kudha ja'a qofaadha. Namoonni isaan irraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokkoyyuu dubbanne. Namni galgala tokkittii namni gamaa gamanaan kaayeetii bayi jedhee waamicha waameen saddeettamii ja'a galgala tokkittii du'anii lubbuu nama saddeettamii ja'a sanaa waan tokkoyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana geggeessan baay'ees ta'anii jiru.
Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe qabaa. Waan kana kanallee ilaaluu qabaa turedha moo guutumayyuu namoonni soddomii sagalii asirratti Amnistii Intarnaashinaal eere kuni haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kami?
Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabus ibsaa qaamoleen karaa hin malleen lubbuu namaa balleessan seeraan gaafatamuu qaba. Kanaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba.
Obbo Geetaachoon ittaansuudhaan illee adeemsa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa eegsisuu keessatti rakkooleen mudatan akkaataan itti dhihaatu. Maali maddi isaa kan jedhu sirriitti ilaallamuulleen barbaachisaadha ta'uudha dubbatu. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa garuu waan kanaan walii hin galan. Mootummaan sodaa saba biraa qabuun sochii siyaasaa ogguruudhaaf waan taasisaa jiru keessatti dhala namaa irratti miidhaa ol aanaa geessaatiin hin jiraadhaan dubbatu.
Mootummaan kun yoo isa dhumaa dhaaba haala kanarraa dhaabbate hidhaa darara akkasumas immoo kanneen hidhamanillee hiikee haala kana agarsiise gara waan amnistiin nuti tarrisne kana ofitti fudhate qaamni walabaa dhimma kana qoratuu qaba. Maaliif dhiittaa mirga ilma namaa kun amma waan gonnoota naannoo finfinneetii dabalee hanga oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaami walaba tokko ba'ee qoratee as ba'uu qaba.
Obbo Geetaachoo addi bilisummaa Oromoo fi koongirasiin federaalistii Oromoo. Wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan akka qulqullaa'u gaafannaa waan jedhu kaasaniitiin hin jiru. Qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiniin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba.
Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratan sababaan qorata. Amnesty International mataan isaa qorachuudhaaf wanti isa dhowwan jiru qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu dhiyeessi ni ilaalla. nus qooda keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessu yoo qabaateen sirreessaa kan hafe garuu qorannaa nama qoratame gamtokkee kan deggaree fi kaan mootummaa maqaa kan xureessedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasnee jirra.
Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaal Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnistii Intarnaashinaal yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komisaa dhiyeessullee Amnistiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafatee deebii dhabuu isaatii kan inni ibsu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.